Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika iradiyo hejuru ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkurikije mu rwanda igisagara ca kigali categetse imiryango igera ku bihumbi bitatu iba mu mazu yubatse mu buryo bushobora kubamwo intambamyi kuyavamwo imbere y'impera z'ukwezi k'umunani iyo usenyeye umubyeyi uba usenyeye n'umwana uba kuba abo bantu bose barimo kwangara barimo kurwara bwaki nta mafaranga barimo kongera kubaha y'ubukode barimo bararara mu mikoki mu bishanga mu misozi ni ukuvuga ngo dufite ubwoba kuko nta gihe runaka kigaragazwa cyerekana ko abo baturage bazaramirwa
uyu ni umwe mu banyagihugu baba mu karere ka gisozi mu gisagara cya kigali mu burundi amashyirahamwe yigenga asaba ishyirahamwe mpuzamakungu onu n'igisata c'agateka na muntu ku isi kongereza ikiringo c'intumwa idasanzwe ya onu ku vyerekeye agateka kazina muntu muri zimbabwe abanyagihugu barindiranye igishika cinshi ivyavuye mu matora abajejwe umutekano biriwe bazibiye amabarabara aja ahakorera umurwi w'igihugu ujejwe amatora aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntihagira muja mu kanya aya makuru tuyatangure ku rwanda umuyobozi w'intwaramiheto murambarira aya makuru tuyatangure bavugwa hirya no hino ku isi muri zimbabwe abanyagihugu barindiranye igishika cinshi ibyavuye mu matora abajejwe umutekano biriwe bazibiye amabarabara aja ahakorera umurwi w'igihugu ujejwe amatora kuzibira ayo mabarabara yibukije imyiyerekano ikomeye yakurikiye amatora yaheruka muri ico gihugu mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu diane ninahazwe umurwi utunganya amatora muri zimbabwe wavuze ko umugambwe uri ku butegetsi zanu pf watsindiye intebe mirongo itatu n'umunani mu nama nshingamateka urunani ruza imbere mu batavuga rumwe na leta narwo citizen coalition for change ruronka intebe mirongo itatu na zibiri umurwi utunganya amatora ya zimbabwe ntacuravuga ku biharuro vy'imfatakibanza kubahiganiye ikibanza c'umukuru w'igihugu amatora rusange muri zimbabwe yari guhera ku wa gatatu ariko haza kongerwa ko umunsi umwe w'ejo ku wa kane bivuye ku tunenge twayibonekejemwo muri two harimwo ugucerwa gushikana amakarata yo gutorerako mu bice bigwiriyemwo ivyo hagati mu gihugu leta zunze ubumwe za amerika yagirije zimbabwe kubangamira n'ibigirankana amatora rusangi ni mu gihe igipolisi ca zimbabwe kivuga ko cataye muri yompi abajejwe guhagarikira amatora mirongo ine n'umwe congera gifata ivyuma vyabo abo batawe muri yompi bagirizwa ko bakoresheje amamashini nyabwonko yabo na telefone zabo mu manyanga yo kwiba amajwi amatora ya perezida muri zimbabwe yarahanganywemwo emerson mnangagwa w'imyaka mirongo umunani akaba ariko arondera manda ya kabiri hamwe na nelson chamisa w'imyaka mirongo ine n'itanu atavuga rumwe n'ubutegetsi
urakoze diane ninazwe tukivuga kandi kuri afurika umuyobozi w'intwaramiheto muri sudani yagendeye ibigo vya gisirikare biri hanze umurwa mukuru khartoum n'urugendo rwiwe rwa mbere hagiriye kure ya khartoum kuva imishikirano yadutse imishamirano yadutse mu kwezi kwa kane ni mu gihe kandi onu igabisha ko intambara ishobora gutandukira akarere kose bigashira ikiremwa muntu mu kaga inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi generali abdel fatah al burhan afite umugambi wo kuva muri sudani akajya mu biganiro mu bihugu bituranye nyuma yo kugenderera ibigo bya gisirikare mu karere na pol suda ahari icyicaro cy'agateganyo cya guverinoma generali burhan nk'umugaba w'ingabo arateganya kuyobora inama y'abaminisitiri ingabo ze zihanganye n'umutwe witwara gisirikare wa rapid support forces rsf barwanira kugenzura karitumu n'indi mijyi myinshi kuva ku itariki cumi n'eshanu y'ukwezi kwa kane burhan ejo kuwa kane yasohotse ku cyicaro gikuru aho rsf ivuga ko yashyize za bariyeri kandi yagaragaye muri videwo no ku mafoto mu mujyi wa omdurman hakurya y'uruzi rwa nile igisirikare cyakwirakwije za videwo za burhan kuri uyu wa gatanu asura ikigo cya atbara gikoreshwa mu gutera ibisaso bikomeye mu majyaruguru ya karitumu muri leta ya river nile mu gihe igisirikare cyarwaniye na rsf i karitumu no mu ntara za kordofa na darfur mu burengerazuba ibice byo hagati amajyaruguru n'uburasirazuba bw'igihugu byakomeje kubamo umutuzo kandi bigenzurwa n'igisirikare cyakora umuyobozi mukuru ushinzwe ubutabazi muri onu martin griffiths mu itangazo yavuze ko afite impungenge ko imirwano yazagera muri leta ya gizira hafatwa nk'ikigega cy'igihugu mu majyepfo ya karitumu aho rsf yinjiye uyu muyobozi yakomeje avuga ko abana ibihumbi amagana bafite ibibazo bikomeye by'imirire mibi kandi ko byabavira mu rupfu baramutse batavuwe
perezida w'urusiya vladimir putin yavuye mu gacerere aragira icyo yavuze ku nshuro ya mbere ku isanganya ry'indege yakoroye mu burusiya ku munsi yakorokeye mu burusiya ku munsi wa gatatu yevgeni prigozin atwara umurwi w'abagwanyi abacangiro b'abarusiya wagner yari muri iyo ndege y'abigenga yahitanye abantu cumi bose bari muri yo iyi nkuru dushikirizwa na mugenzi wacu diana ninazwe mu butumwa yacishije ejo kuwa kane kuri televiziyo y'uburusiya perezida vladimir putin yahojeje imiryango y'ababuriye ababo muri iyo ndege yakorotse kuwa gatatu avuga ko iryo sanganya ari akaga putin muri iryo jambo yagarutse kuri bimwe mu byaranze preguzine atwara umurwi w'abarwanyi b'abacangero b'abarusiya wagner agira ati preguzine ndamuzi kuva kera mu myaka ya za mirongo icenda yari umugabo atamenyerwa yarakoze amakosa menshi mu buzima bwiwe ariko yarashitse ku bintu vyinshi vyiza perezida vladimir putin yongeye avuga ko muri kahise ka vuba preguzin yasa nk'uwirengagiza ishusho nyayo y'ibihanze igihugu ciwe indege yakorotse kuwa gatatu yarimwo n'ibindi vyegera vya hafi vya preguzin yari umuyobozi wa wagner perezida vladimir putin mu ijambo ryiwe akaba yateye amashurwe abari bayirimwo bose avuga ko bagize uruhara runini mu ntambara y'uburusiya na ukraine agira ati twarasenyeye ku mugozi umwe turavyibuka turabizi ntituzokwigera tuvyibagira perezida w'uburusiya yabandanije muri iryo jambo asigura ko amatohoza y'icatumye indege ikoroka azofata umwanya munini ariko agira ko yizeza ko ari amatohoza azorangwa n'ukuri yongera ko ati hari ubutungane bwa sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi hakaba n'ubutungane bw'imana ariko uburusiya nabwo burafise ubutungane bwabwo indege yakorotse kuwa gatatu w'inondwi umunsi amezi abiri yararumanye neza preguzin atwaye abarwanyi bagerageje kwinjira i moscow mu byafashwe nk'imigumuko yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa perezida vladimir putin ico gihe putin yise preguzin yahoze ari inshuti yiwe magara umuhemu mu bandi bamaze kugira ico bavuga kuri iyo ndege yakorotse harimo perezida wa ukraine volodimir zelenski yavuze ko igihugu ciwe ataco ciyotsa kuri iryo nsanganya yagize ati nibaza ko atawuyobewe uwukwiye kubibazwa itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp mu mpfunyapfunyo dukesha ino nkuru rikavuga ko naho zelenski ataduduriye ko yavuga ko iyi dosiye yobazwa perezida putin perezida wa amerika joe biden nawe yavuze ko ata kintu kibera mu burusiya perezida wabwo atakiri inyuma ubufaransa n'ubudagi navyo biri mu makenga y'icatumye iyo ndege ihenuka
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu bayadushikirije tubibutse ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini reka amakuru tuyatangure mu burundi amashirahamwe yigenga akorera mu burundi na mpuzamakungu asaba ishirahamwe mpuzamakungu onu n'igisata c'agateka na muntu kw'isi kongereza kiringo c'intumwa idasanzwe ya onu ku vyerekeye agateka na muntu muri ico gihugu inkuru dushikirizwa na mugenzi wa na Pierre Claver niyo nkuru amashirahamwe yigenga arimwo human rights watch ry'abanyamerika n'ayandi mirongo ine harimwo ayakorera iburaya muri afurika no mu burundi yatangaje ko ishirahamwe mpuzamakungu oni rigikeneye kugumiza ijisho ku bibera mu burundi ayo mashirahamwe avunira akagohe oni ko hamwe intumwa idasanzwe rapporteur special itoba igikorera muri ico gihugu n'ivyahuha vyohuhuka kuko ku bwabo amabi yokogwa atawusemerera ayandi mashirahamwe yashize umukono kuri urwo rwandiko ni nka kat burundi amnesty international abayagize bemeza ko nabo nyene bafise amaraporo menshi yerekana ihonyangwa rikomeye ry'agateka kazina muntu nk'ubwicanyi bugeramiye uwugira icyo avuze wese kitagenda neza ukunyuruza abantu kubafungira ubusa ihohoterwa rikorerwa abatavuga rumwe na leta nk'abo mu mugambo sanel abamenyesha amakuru hamwe n'abaharanira agateka kazina muntu canke abashingwa manza ligiteka ni rimwe muri ayo mashirahamwe ivyegeranyo vyayo bikunze gufatirwa ko mu maraporo ya departema ya amerika yitaho imigenderanire rirabishimangira kuri mikoro y'ijwi ry'amerika ansheri niko yagize atwara iryo shirahamwe rimaze imyaka irenga mirongo itatu rikorera ku burundi ubu riri hanze y'igihugu afatira ku cegeranyo c'abantu barenga igihumbi n'amajana umunani bishwe mu myaka itatu iheze y'ikiringo ca mbere ca perezida evariste ndayishimiye aho uh, rigiteka uh, yashoboye kwegeranya abantu novuga barenga igihumbi n'amajana umunani bishwe ibiziga bishika uh, amajana ndwi mirongo umunani na batanu amabi abandanya kogwa atacamira nico gituma isaba ishimitse yuko iyo ntumwa ya ONU yokongo kiringo kugira ngo ibandanye akazi kayo ayo mabi intumwa idasanzwe ya ONU umunyaburukina Faso Fortune Gaeta Zongo yari yashikirije akanama ka ONU kajejwe gateka kazi na muntu mu kwezi kwindwi guheze nk'uko ijwi rya Amerika ryabikurikiye
bamwe baracaburagizwa mu bikorwa byabo bigatuma n'abashaka gutahuka badahunguka haracari ubwicanyi mu gifuri ndetse n'abashaka kugira amanama ntibemererwa hamwe no kudahana abakora ibyaha bagakingirwa ikibaba
kuva genwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe leta y'u Burundi yamye imwiyamiriza yaranse no kumuha uruhusha rwo kuhahonyoza ikirenge ijwi rya Amerika ryashatse kumenya aho ubu Uburundi buhagaze mu butumwa bugufiya umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yatumenyesheje ko ataco bashimye kubivugako nawe biruko umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu Albert Shingiro yaheruka kubwira abaserukira ibihugu byabo mu Burundi ko iyo ntumwa atakaze azo kwigera ahabwa ku butaka bw'ico gihugu
kuko yashizweho ku nguvu kandi twebwe dufashijwe n'ibindi bihugu vya afurika twari twamwiyamirije ni ukuri ntitumushaka na gato kandi murabona ko n'umukuru w'igihugu cacu ndayishimiye yashize imbere guteza imbere ico gisata imigenderanire izoca ahandi atari kuri uwo muhinga uh, ibi shingiro arabihuriza ko n'amashami yigenga akorera mu gihugu nka forikone f rirongowe na gerard hakizimana kuri mikoro y'ijwi ry'amerika mbere twaboneho gusaba ko n'ujya muri raporoteri sipesiyare ko adakenewe igihugu kirimo amashami yigenga n'umusemererwa gukora ku mugaragaro igihugu kirimo imigwi itandukanye amaradiyo igihugu kirimo ibigo bihana agatakazi na muntu nka sendashi muzi ko ifite na sitati a biraboneka ko ujya mu muntu atakinini yoza gufasha mu burundi yamara utwara umugwi w'igihugu wigenga ujeje ugateka kazi na muntu cnidh aheruka kwemeza i geneve mu busuwisi mu nama ya onu ko akira agahaze muri ico gisata ubwo rwandiko rwagarutse kandi ku kudahana ibyaha byakozwe n'abakekwa kuba ari urwaruka rw'imbonerakure zegamiye umugambwe uri ku butegetsi amashyirahamwe yafuswe mu burundi yabwirizwa kurenganurwa n'ibindi abo bahinga basigura ko umwizero umukuru w'igihugu yatanze utajanye n'ingiro kugira ngo abarundi bahumurizwe abo baharanira agateka kazina muntu bavuga kandi ko ifungwa ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere arengiyo mebunyoni ryonyene ridahagije ahubwo ko yarakwiye no kubazwa ku byaha byerekeye ubwicanyi n'ihohoterwa ry'abantu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikiringo kigira kabiri c'intumwa idasanzwe ya oni raporo special kizorangira mu mezi abiri ari imbere maze oni ifata ingingo yo kucongereza canke kugihagarika umwe mu bagize amashami yigenga akunze kuba ari geneve ahabera amatora yatubwiye ko ibihugu byinshi bija mu matora kuri iyo ngingo bishigikiye ko ico kiringo cokongerezwa yamara yongera ko ko aravye ingene amakungu ashaka gusubira kunga ubucuti n'uburundi bigoye kwemeza ikizova mu matora pierre clavier niyo nkuru kubwijwi rya amerika
urakoze Pierre Claver mu Rwanda naho imiryango ishika ku bihumbi bitatu iba mu mazu yubatse mu bibanza no mu buryo bishobora kuvamwo intambamyi ntiramenya aho izoba iraba inyuma ingingo yashikirijwe n'abatetsi igisagara ca Kigali co kuyavamwo imbere y'impera zo ku kwezi k'umunani inkuru twateguriwe na Sumuta Kabonyi hashize iminsi mu mujyi wa kigali ndetse no hirya no hino mu gihugu abayobozi basaba abaturage batuye mu manegeka kwimuka vuba mbere y'uko imvura y'umuhindo itangira mu kwezi kwa cyenda ikigo gishinzwe iteganyagihe nacyo kuri uyu wa kane cyatanze impuruza ko imvura y'umuhindo izagwa ari nyinshi ugereranyije n'iyagwaga mu bihe bitambutse winiga yigemabure uyobora metewo rwanda mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri uyu wa kane mu muhindo wa makumyabiri makumyabiri na gatatu hateganijwemo imvura iziyongera kurusha isanzwe igwa muri icyo gihembwe ibi biraterwa ahanini n'ubushyuhe bwo mu nyanja ngari cyane cyane iya pasifika n'iy'abahinde ubwiyongereye muri iyi minsi burenza impuzandengo y'imvura dusanzwe tubona muri iki gihembwe ah, buzwi nka El Nino niyo mpamvu muri aka karere u Rwanda ruherereyemo imvura itega- iteganijwe kuziyongera muri uyu muhindo iyi mpuruza yaje yiyongera ku zatanzwe n'umujyi wa kigali ubarura imiryango isaga ibihumbi birindwi yasabwaga kwimuka kuko ituye mu manegeka kuva ku kwezi kwa munani kwatangira umujyi wa kigali binyujije mu butumwa utanga ku maradiyo mu nama zinyuranye z'abaturage ukangurira abaturage batuye mu manegeka kwimuka byihuse mbere y'uko ukwezi kwa munani kurangira kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka abaturage bo mu mujyi wa kigali bamaze kwimuka ndetse n'abagitegereje kwimuka bahora bumvikana mu bitangazamakuru binyuranye ndetse no mu nzego z'ubuyobozi bagaragaza ko uburyo bimurwamo budakwiye uyu mujyi uvuga ko imiryango igera ku bihumbi birindwi ari yo isabwa kwimuka kuko ituye mu manegeka ariko abagera ku bihumbi bine bamaze kwimuka mu kwezi kwa kane n'ukwa gatanu k'uyu mwaka aba bakodesherejwe inzu mu gihe cy'amezi atatu bimukira mu bice bitandukanye by'umujyi wa kigali ariko byo bitabarirwa mu manegeka abasigaye basaga ibihumbi bitatu bo basabwa n'uyu mujyi kuba bamaze kwimuka bitarenze ukwezi kwa munani aba bari bakiri mu mazu yabo ijwi rya amerika ryagiye mu murenge wa gisozi wubatse mu karere ka gasabo ni hamwe mu ho abaturage basabirwa kwimuka ari benshi tuganira n'abaturage bamwe basabwa kwimuka n'ubwo bo batabikozwa mu by'ukuri urebye ahantu dutuye n'amazu dufite nta mvura yayihirika dutangazwa n'uko rero ejo baje gushyira tuba ku mazu yari yasigaye nari mfite urupangu rurimo imiryango cumi n'itatu nishyurira umwana amashuri ntawe ntegera amaboko none ngiye kwangara ntaziyonge ubwo umwana wanjye ntazongera kujya ku ishuri ngewe ubwanjye ndwana ndwara peritasiyo ngewe ubwanjye nzafata imiti mpawe n'andi amafaranga tukababwira ati noneho niba nimutubwire inyubako mushakaho muvuga ko atari amanegeka nibyo kuko dufite ibyangombwa byerekana ko ari imiturire nimuze mutubwire inzu zihakwiye noneho twinanirwe tugurishe n'abasha- n'abashobora kuhubaka aba baturage bavuga ko kubasaba kwimuka ari ukubashora mu bukene nk'ubwo babona na bagenzi babo bimuwe mu kwezi kwa gatanu n'ukwa kane uyu mwaka bibiri na cumi n'icyenda barashenye bavuga ngo bashenye inzu zo ku bishanga abantu bavuyemo kugeza na n'ubu baracyangara nta gifasha bafite noneho bibiri bibiri na makumyabiri na gatatu ejo bundi mu kwa gatanu bavuga ko basenyeye abantu ibihumbi bine abantu ibihumbi bine kuba n'imiryango baba bafite iyo usenyeye umubyeyi uba usenyeye n'umwana uba kuba abo bantu bose barimo kwangara barimo kurwara bwaki nta mafaranga barimo kongera kubaha y'ubukode barimo bararara mu mikoki mu bishanga mu misozi ni ukuvuga ngo dufite ubwoba kuko nta gihe runaka kigaragazwa cyerekana ko abo baturage bazaramirwa leta isobanura ko abaturage basabwa kwimuka ari abatuye ahantu hose hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga kandi iki gikorwa kireba abatuye mu gihugu hose minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu musabyimana jean claude yumvikanye kuri radiyo y'igihugu mu gitondo cyo kuri uyu wa kane avuga ko kwimura abaturage bigamije gukiza ubuzima bwabo atari ukubahohotera turashishikariza umunyarwanda wese utuye ahantu nk'aho ngaho kwibwiriza akahava ubutumwa tugenera abanyarwanda ni uko rwose ntabwo leta gahunda ifite ari iyo gusenyera abaturage ntabwo leta ishinzwe kurenganya umuturage kandi ntiwakumva wenda ahantu atuye ah, hitwa amanegeka atari byo ibyo tubiganiraho n'ubu nk'ubuyobozi nta nubwo twimura karitsiye azisaci ahubwo akenshi ni amazu ari muri karitsiye izi n'izi ureba ugasanga afite ikibazo ntihashyire umutima hamwe icyo ni icya mbere icya kabiri bizere ubuyobozi ko icyo tubereyeho ni ukugira ngo tubafashe eh, cyane cyane eh, kugira ubuzima bwiza kandi ko iyi gahunda iri gukorwa mu rwego rwo kurengera ubuzima bwabo leta ivuga ko ibyo ikora byose igamije gukumira ibyago bitaraza ihereye ku makuba yagwiriye igihugu uyu mwaka aho abantu bagera ku ijana na mirongo ine n'umunani bahitanywe n'ibiza mu bice binyuranye by'igihugu cyane cyane mu burengerazuba bw'u rwanda ibyo biza byasenye amazu asaga ibihumbi bitatu naho abantu bagera ku bihumbi makumyabiri bavanwa mu byabo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze asumta tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirondera mu kinyarwanda inama y'abategetsi b'ibihugu igize ishyirahamwe ry'ibihugu biriko biratera imbere mu butunzi ku isi brics eh, barahuye mu nama y'iryo shyirahamwe yatanguye ku munsi wa kabiri w'indwi mu gisagara ca johannesburg muri afurika y'epfo yarangiye rero ejo ku munsi wa kane mu bibazo vyashimikiwe ko muri iyo koraniro harimwo kongereza igitigiri cy'ibihugu bigize iryo shyirahamwe ibihugu bitandatu bishasha vyemerewe mu ishyirahamwe brics ni arabia saudite irani Guinea Ethiopia Misiri Argentine na Emira zunze ubumwe z'abarabu mugenzi wacu Fidele Nyungabo yavuganye na Atanaze Karayinga umumenyesha makuru w'inararibonye akaba ari n'umuhinga yigenga mu bijanye no kumenyesha makuru ari i Paris mu Bufaransa yavuganye kandi na Emery Pacifique Giraneza yanonose ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu wewe ari i Londres mu Bwongereza Emery Pacifique Giraneza atangura uh, avuga kungene abona ishirahamwe BRICS ishirahamwe BRICS ni ishirahamwe uh, novuga yuko uh, rije kongereza igitigiri ku yandi mashirahamwe asa naryo ariho ku isi ariko rikaba rifite inshingano novuga zibiri inshingano zijanye n'ivy'ubutunzi ariko hakongera ko uh, n'inshingano ya politike y'ingene isi iyobowe ico rero ni ikintu ngira ngo dushobora ku mwanya wo kwivuganako kuko si ishirahamwe gusa rizoraba ivy'ubutunzi canke ngo rishimikire ku butunzi gusa le finance ariko ni ishirahamwe ubona yuko rije gusa n'irigira competition n'ayandi mashirahamwe ahanini yari afiswe n'ibihugu vyo muri occident ibi rero birahindura ingene isi isa n'iyobowe muri kino gihe ariko ahanini ni ishirahamwe utovuga yuko ari ikintu gishasha kije mw'isi uravye ingene isoko y'isi yubatse ariko kandi uh, umuntu akavuga yuko iyo soko igiye kugira ingene ikora itahora ikora kubera iryo shirahamwe rije nawe atanazi karayenga mwibaza kuba Vladimir Putin atishikiyeyo ubwiwe muri iyo nama ayikurikirana akoresheje ubuhinga bwa none bwa video hari ico bizohindura uh, ko yaserukiwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire Sergei Lavrov ku bijanye n'iyo nama hari ico bikurako canke ntaco bihindura vyerekana yuko abo ariko aragwanya bita ngo nabo mu burengerazuba batsinze kuko la cour penale internationale de la haye sentare mpuzamakungu mpanavyaha yego niyo yamusohoreye mutahe hanyuma abantu benshi bahora bibaza kumbure afurika y'epfo bazobirenga hanyuma bamutumire hanyuma aze hanyuma berekane yuko ubutungane bw'abanyaburaya canke abanyamerika ataco bumaze ariko vyamufashe vyamufashe yafashwe mu kamashu nk'imbeba bivuga yuko rero ivyo ariko aranga nivyo vyamubuje gufata urugendo ikindi ca kabiri novuga nuko afurika du sud yahamagaye ivyo bihugu bikomeye kumenya ngo bigirire inama iwabo ni vyiza cane je mbona yuko guhiganwa biranga uko umushinga ntayemereye haje kubivuga kugira amashirahamwe y'ibihugu vyinshi mu buryo bwinshi bisangira ubutunzi bisangira ubumenyi ni vyiza cane je ndibaza yuko atawo vyotera ubwoba ahubwo nibatwerekeye bavuge bati akarusho tuzanye naka naka hanyuma n'ibindi bihugu byinjiremwo urumva ko namako yagomba gutumirwa mugabo baramwangiye ariko rero rero simbona yuko uko guhiganwa biteye ubwoba ni vyiza cane ibihugu bikomakomeye ni vyiza ko bija hamwe mugabo ntibadubeshe ico nico nagomba guhereza ko afurika y'epfo yego yaserukiye ibihugu byose vyo muri afurika muri iki gihe ariko afurika isa n'uko umenga ni urubuga rw'umupira abantu baza gukinira nta ruhara runini rufise nagomba gushikiriza ego nashaka ndabaze namwe Emery Pacifique nuruhe ruhara iryo shirahamwe BRICS rishobora kugira ku rubuga mpuzamaguru naje kuvuga ko guhiganwa atari ikintu kibi kandi amashirahamwe nkaya atari ikintu gishasha uruhara iryo shirahamwe rishobora kugira ni runini rwose hariho ibintu bibiri nibaza yuko bikomeye ku bijanye n'iri shirahamwe icya mbere ni uko dusanzwe tuzi yuko ishyirahamwe ryasa n'iryo ryari ishyirahamwe ry'ibanki nkuru y'isi yose iri naryo turazi abarishyizeho turazi ingene ryatanguye ahanini abanyamerika n'ibihugu by'abanyaburaya ni ishyirahamwe rikoresha ihera rimwe idolare hanyuma rikaba risa n'uko ingingo zose zifatwa zifatwa n'abanyaburaya buraya na amerika baryihariye hanyuma rikaba ridandaza ku isi yose atawe bahiganwa urumva rero haje irindi shyirahamwe ry'ubudandaji nk'iri bisigura yuko isoko itaba ikibaye iy'umuntu umwe aha ndiko mvuga ku ruhande gusa rwa mondialisation na finance mondiale ibijyanye n'amatungo yo ku isi aho urumva icyo ni ikintu cya mbere giteye uruhagarara abanyaburaya cyane cyane abanyamerika burya iyo tuvuga abanyaburaya ahanini bihetse kuri amerika rero wiyumviye yuko ku isi jewe nawe ubu turiko turavuganira kuri iyi telefone hariho transaction hariho amahera ariko aravunjwa mu madorari imbere y'uko jewe nawe tuvugana ivyo bikaba ariko biri ku isi hose hamwe hoza uwundi muntu nawe avuga ati natwebwe iri hera rizovunjwa ku isi yose umuntu azoshobora kugura hagati ya brezil n'uburundi ikawa atarinze gukoresha idolari ry'abanyamerika ibi bica bituma isoko izimbuka ico ni uruhande rwa finance uruhande rwa influence politike angira twobivuga mu mwanya reka tuze ku mirongo ya telefone Ah, dufise twagira yezu marcel uratwumva ndabumva neza cyane uduteye akamuri he ndi i kigali mu rwanda koko ni marcel nta bintu byinshi nzi kuri uyu muryango wa brics ariko ndashaka kubaza abatumirwa ibibazo ndabishingira ku mibereho y'imiryango mpuzamahanga usanga ibamo nyuma ukabona bamwe baravamo twabonye bwongereza ejo bundi gusohoka umuryango w'ibihugu by'u- by'uburayi tubona bihugu bimwe na bimwe bihuriye mu miryango runaka ariko ukabona ibihugu hari ingingo zidahuzwaho kubera ko agahugu umuca kandi uwako nk'uko tubibona tunatanagiye kure na hano iwacu ubona ko kugira ngo east africa community ihuze ifaranga rimwe bikikomeje kugorana afurika yunze ubumwe kugira ngo kibe igihugu kimwe abantu bisanzure no ku isoko rusange babirirwa barashyiraho ubona ko byakomeje kugorana ibyo bigatuma ngira rero ikibazo giteye gitya uku kwigobotora idolari rya amerika ku banyagihugu batandukanye bahurikiye muri uyu muryango ko amerika n'ubushinwa ndetse n'uburusiya bisanzwe birebana y'ingoboshyi bikeba ntabwo bishobora gukurura intambara ya gatatu y'isi yose izaba atari intambara y'amasasu atari intambara y'ubutita ahubwo akaba ari intambara ishingiye ku bukungu ku buryo bya bihugu rubanda rugufiya aribo bazabihomberamo ibi bintu baramutse babyemeje ko ibihurikiye muri uyu muryango twabonye ibihugu makumyabiri nabyo bisha- byanditse bisaba ko byakwinjiramo baramutse bemeje kwitandukanya n'idolari rya amerika amerika ntishobora gufata kuko tubona ko politiki y'amerika yivanga mu butegetsi bwite bw'ibindi bihugu ntabwo ibintu byakorera intambara ya gatatu y'isi yose Murakoze.
idashingiye ku ntambara y'amasasu cyangwa y'ubutita ahubwo intambara y'ubukungu noneho bigatuma rubanda rugufiya noneho dupfa duhagaze ntabwo byatera ikindi kibazo ko twabonye ko afurika yarifashe ku bijyanye n'intambara ya ukraine n'uburusiya murakoze reka atanaze karayenga mumwishure hari akantu gatoya gusa ngomba kongera ko ku byo umushingantahe yavuze nibyo isi isa n'ishyamba harimo ibikoko birya ibindi ariko ubiravye neza muri afurika turi mu ishyamba harimo ibikoko byigemura biryoherwa no kuribwa n'ibindi A- hari abantu batwara muri afurika bagemura afurika ba- bafasha ibyo bihugu bikomakomeye kudusahura kutwiba hanyuma nibono gereranya n'ibyo bikoko bi- biryoherwa no kwigemura kubwe babirye bibona ibyo nabyo n'ibindi twogaruka koko mu by'ukuri eh, ubukene bwa afurika ntiburi mu mu matungo buri mu mutwe buri mu ndero mu mashuri muri kaminuza ariko iki- igihambaye iki- umushinga ntavuze ati none ibyo bintu ntibishobora gukwega ingwano nta muntu yifuza ko hoza ingwano ari iya gatatu cyangwa iya kane cyangwa iya cumi kandi ba- si cyo cokwega ingwano mu by'ukuri igikwega ingwano n'abantu hakurya kwa putini ya- yateye ukraine akayitera arenza amategeko y'isi yose abantu bose bari bumvikanye yuko ufise igihugu umuntu acubahira mu mbibe kirimwo kandi byanditswe mu- muri nasiyo zimwe hariho abantu ibihugu byo muri afurika y'u- y'uburengerazuba yari yatabwa ku kwiyumvira ko bogira ifaranga rimwe bakaryita eko Eh, byari gufatanya ibihugu byo muri ekowa hajya hariho transefa n'ayandi amahera yo muri nigeria muri ghana n'ibihugu bindi bitari muri transefa ikijya kirere cy'uburengerazuba bwa afurika cyose kikagira ifaranga rimwe rero brics ije numvise yuko ngo boca bariheba ako ni- ni bya bindi ariko turavuga ibikoko bikuru bikuru bigomba kuturya natwe dushe twigemura Eh, iryo faranga ryo muri afurika turarihebye Eh, uko niko abanyafurika twama duhomba imbere yabivuze ibintu byinshi babizana bakabidukwegeramwo tutabyiyumviriye bitavuye mu bwenge bwacu mu buhinga bwacu ugasanga bapfa ku- kudukurura murakoze Eh, turagushimiye nawe fidele aha kandi niho turangirije ibiganiro byacu byo kuri iyi saha turashimiye abavandimwe bose baduteze amatwi tukaba dushimiye na ingenieur eh, cornelius yadufashije eh, mu buhinga bw'ivyuma turashimiye kandi na nadia taha yadufashije kwegeranya iki kiganiro turabashimiye mwese kandi turabifurije umugoroba mwiza mwese aho muri hose